mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane n'ahazo ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunzi mwumfashije kabisa je nk'ubu nkaca ngenda nk'ubuzinde nkamara nk'indwi nka zibiri ndyamyeho nsenga kugira ngo nshimire imana kubera ko nsubiye kugaruka mu gihugu baba bangiriye neza cyane
uyu ni umwe mu bayoboke b'umwigemeze biyangenda ku mana yaraye atahutse avuga ko inyota yo gusubira kubona umutumba wa businde bahora basengera ko imbere yo guhunga muri bibiri na cumi na gatatu ari nyinshi iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mugume hagufi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndabubwire muri make ko perezida wa misiri abdul fatah al sisi yongeye gutorerwa ikindi kiringo ca kabiri c'imyaka ine nyuma yo gutsinda n'amajwi mirongo icenda n'indwi ku ijana mu matora yo mu ndwi iheze nk'uko ibiharuro vyavuye muri ayo matora bivyemeza perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika yabaye mu bambere bamukeza abicishije kuri telefone mu kiyago bagiranye kuri uno wa mbere abo bategetsi babiri bemeranije ko bagiye gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu barongoye ariko naho sisi yatsinze urukombamazi amazi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bavuga ko hari amajwi batabona neza iyo yavuye harenga umuriyoni ayo majwi yoba yatowe n'abantu batari ku ntonde z'amatora abanyepolitike batavuga rumwe na leta bari basavye mbere ko ayo matora yohagarikwa nyuma yaho bamwe muri bo bavuye mu ihiganwa abandi barahagarikwa Winnie Mandela umutambukanyi w'ahoze ari perezida w'Afrika y'Epfo nyakwigendera Nelson Mandela yaraye yitavye Imana Madame Winnie ashengeye afise imyaka mirongo umunani n'umwe nyuma y'umwanya utari muto yaramaze agwariye mu bitaro vy'i Johannesburg muri Afrika y'Epfo iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wiwe yababaje benshi bamufata nk'intwari mu ntwari Winnie yubakanye n'umushinga ntahe wiwe Mandela mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu na gatandatu bahava barahukana mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu hari nyuma y'imyaka ibiri Nelson Mandela abaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umwirabure aramukijwe Afurika y'Epfo mu masaha ari imbere turashakwa akavideo kiwe kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu radiyo ijwi rya amerika murayumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi musanga ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa internet kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook adrese yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni canyu
nongere ndabaha ikaze abayoboke b'inyigisho z'umwigemeze byangenda ku mana bagera ku majana cenda baraye bahambije abandi bagenzi babo igihumbi n'amajana atandatu na bane batahutse ku munsi wa mungu muri aba majana icenda batahutse ejo kuwa mbere amajana atanu na cumi n'indwi binjiranye ku mupaka wa kanyaru muri komine busiga y'intara ya ngozi mugenzi wacu jean bosco ndarurinze ingozi igihe yababona bamubwiye ko bahimbawe no gutahuka ariko imvugo zigitumye batahuka ziracari zibiri muravyumva mu nkuru yaduteguriye abayoboke baze biyangenda ku mana amajana atanu na cumi n'indwi batahutse kuri uyu wa mbere bashitse mu masaha yo mu gitondo nk'igihe cy'isaha indwi n'igice bagize urugendo rw'ibirometero bitanu uva ku mupaka gushika ku ishure ritoya rya mparamirundi muri komine ya busiga muri ico kibanza niho bacumbikiwe mu kurindira ko intara baturukamo ziza kubatora icatumye bava ikongo nico catumye bahitamo kuva mu rwanda bagataha iwabo nkuko babandanya babivuga hariho ivyo kutwandika bakoresheje n'ubuhinga bw'ikoranabuhanga bwabo bugeze kure cane tutigeze tunasobanukirwa ku bisanzwe tugeze mu rwanda twebwe tukiri n'ikamanyora hari ikintu bari bazi yuko tutemera enregistrement biometrique hari n'ikindi cavuzwe kuva ku munsi w'imana n'abari bacumbikiwe mu bugesera n'ubu kigaruka ku gihugu c'u rwanda baraza bagaca mu bantu kumva ko bariko baravuga amajambo yo kurondera imisore ngo bayijane kuyiha akazi ka gisirikare natwe tukaba tuzi yuko ata murundi aje gukora mu gisirikare c'u- c'u- c'u- c'u rwanda twaciye twibaza yuko bashaka kujana abantu kubakoresha mu ishamba hama baze bakore imigambi idatomoye benshi batubwiye ati mutegerezwa kuja ku- kurwanira igihugu cyanyu tukavuga tuti none nka jewe narahunze n'ivyo mugabo mfise abavyeyi none je ndahitamo kuja kwica mama abatahutse kuri uyu wa mbere bavuye mu ikambi ya nyanza batahukiye rimwe n'abavuye mu ikambi ya nyarushishi bavuye mu makambi abiri vyavugwa ko acumbikiye imisore n'inkumi ikibasha yacaguwe mu bandi vyaranaboneka ko mu baciye ku kanyaru harimwo ugwaruka ariko harabonekamwo abakuze n'abana nabajije iyo misore igituma ikirego co kubashwaburira mu bagwanyi kitigeze cumvikana bakiri iyo bahora ntiwokwagiriza umuntu ikosa agira gukorere kandi ari we agufise kububasha oya biragoye ko usoro- usohora ibintu bivugira ahantu ngaho ari muri icyo gihugu nyine ntumenye ingene bishobora guhinduka ibintu biragoye byabaye byiza yuko umuntu abyihorera kugira ngo ntibavemo kwega kiri hariya byagava bizana isura mbi batugeze no twaguza kubishikiriza ko ariyo ngorane nyamukuru yahabaye uyu avuga ko ico kirego gifatiye ku makenga n'amakenga kubera uko kuntu batandukanya abantu kandi nibaze neza yuko ntawe baba baratumbereye muri abo baba barakivuze ati tugutware mu bagwanyi Eh, gusa ahantu iyo habaye urumva ivyaho n'aho bavuga ko banse kwakira izo nyigisho za gisirikare aho bakiriwe mu bajeje intwaro basa n'abatarashira amakenga uyu ni aniseti ndayizeye buramatari w'intara ya kayanza aho yariko yakira abo mu ntara yiwe kuri uyu wa mbere bari barabacaguye icyo nagomba mpereze ko nico nyine hahagira muri mwebwe uwo bayumvira n'umusegonda n'umwe guhungabanya umutekano kubera amajambo y'abakuyeyo hakurya kubera ibyo aba yatumwe twagiye tubabwire ko mu kayanza mu gihugu igihugu kiraririwe yuko atantambwe n'imwe azotera ibyo azotanguye gukora byo guhungabanya umutekano bizoheriwe kandi bizohereriwe nyine n'abakiriwe ku mupaka wa kanyaru basabwa na buramatari w'intara ya ngozi ya rubere nduwimana gutekana iyo bazoshikira icyo twabasaba rero ni uko bashyitse icya mbere ni uko botekana icya kabiri eh, bagakorana n'abajejwe intwaro eh, kugira ngo kumbure ntihagire ugira ikibazo iki cyangwa kiriya eh, nicyo cyane twabasaba gutekana barashima ko bakiriwe mu mutekano ariko hari icyifuzo kimwe basaba babona ko cobafasha gutekana ku mutima je kabisa nk'ubu numva nawe yisaba ati mumfashije ati mumfashije kabisa je nk'ubu nkaca ngenda nk'iwuzinde nkamara nk'indwi nka zibiri ndyamyeho nsenga kugira ngo nshimire imana kubera ko nsubiye kugaruka mu gihugu baba bangiriye neza cyane yonde kagere nk'igihumbi kimwe na jewe akandeka nkaryama neza ka- gatoyi nkaruhuka kuko ndarushe ubu ndarushe mugano gende nyakandeka nkaryama gatoyi nkaruhuka kuri uwo musozi nkashimira imana kuko niho naho twa- twapfuye nsubire ndana- ndaharabe hoho nabajije uyu mwigeme nimba atari ibanga aho inararibonye mu kwemera kwabo zebiyangenda ku mana yo bari yewe icyo kibazo ku bwanjye ico nta- nta nyinshi ndagifitiye kuko sinzi ahantu hari Eh.
umuheruka kumubona nkajyanye
icyo kibazo je nta nta nyishu ndagifitiye kweli tubamenyeshe ko abajejwe intwaro n'umutekano mu ntara ya kayanza bamaze kumenyesha ko biteguriye guhangana n'uwo wese yosubira kuja gusengera mu kibanza ca businde cugawe na leta yamara baba baciye ingozi canke mu kirundo bavuga ko batadohoka ku kwemera kwabo bati hakutakaza umutima wotakaza umubiri ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze arakoze kuri iyo nkuru yadutunganirije mu gihe rero mwumvise abatari bake muri ayo bo- bayoboke bazebiyangenda kumana batahutse bavuga ko batahutse bamwe bemeza ko batahutse ko bariko bashigwa mu mirwi igwana igihugu c'u rwanda kirabihakana mu kiganiro na mugenzi wacu asumta kaboyi umuyobozi w'igisata c'impunzi mu bushikiranganji buraba ivy'impunzi mu rwanda rwahama jean claude yarabigarutseko reka dusubire tubatega amatwi
ni ibintu bidafite aho bishingiye twari tumaze iminsi ngira ngo murabizi tuganira na ziriya mpunzi kubera ibibazo bif- zifite by'imyemerere so bagera aho bavuga ko babona amategeko y'u rwanda batayashobora bahitamo gutaha ari byo twabafashijemo kuba- kubageza ku mupaka w'igihugu cyabo byo kubashyira mu gisirikare nta nta- nta- nta shingiro bifite nta- ntabwo twabuze abanyarwanda dushyira mu gisirikare ngo tujye gufata abarundi ba- utabisobanura umubare wose wari uteganije kugenda kandi wara- warangije kugenda iyo bagiye rwose abo twari dufite bagiye ejo hari hagiye igihumbi magana atandatu ba gashora uyu munsi bakomeje ya uyu munsi bakomeje abari bacumbikiwe mu nyanza na na- na nyarushishi mu- muri rusizi bose bagiye ni ukuvuga ngo umubare w'ibihumbi bibiri magana atanu byari byinjiye mu rwanda byarangije kuhasohoka byose byagiye rwose byatashye ibyo ibyo bavuga ni byinshi nta- ntabwo tujya tubitaho igihe cyacu
Ico kiganiro rwahama Jean Claude yakigiranye ku munsi w'ejo na mugenzi wacu Asumta Kaboyi mumvise ko abo bavuga bariko baratahuka bamaze gutahuka batahutse ku munsi w'ejo wa mbere mu kanya duca dukubitira muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo abafasoni bakora ubucuruzi hagati y'ibihugu bitandukanye bigize akarere ka afurika y'ubuseruko bavuga ko bahura n'ibibazo bikomeye harimwo kuba hari ibicuruzwa babuzwa kwambutsa ku mipaka itandukanye n'ikibazo cy'imisoro idasobanutse bagenda basabwa na zimwe muri serivisi zikorera muri iyo mipaka itandukanye ibindi kuri ino nkuru murabyumva muri ino nkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru wacu muri kongo vedaste ngabo simiri merania ni umugore ukora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka mu karere k'ibiyaga bigari akorera ku mupaka wa kamanyura na bugarama ndetse na cibitoki avuga yuko bafite imbogamizi ku bucuruzi bwabo kuko hari ibicuruzwa batemererwa kwambutsa ku mupaka biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi tugenda mu rwanda bakakubwira ko umuceri w'ikongo ndiwa- ndabwo wakwinjira mu rwanda tugenda mu rwanda bakakubwira ko amavuta ndabwo yemewe kugenda mu rwanda ava muri kongo igihe tuhaye aba- abasore amavuta batutambukiriza bakatwiba amavuta umuceri bakaza ko- bakaza kuvuga ko n'abakuru nibo bawunyaze ba rwanda reveni banyaze umufuko w'injanga w'ibiro mirongo itatu na bitanu ndahomba kubera kumbwira ko izi njanga ziri komoka zigenda mu rwanda zivuye mu burundi bari kwibaza ko twebwe turaba gute takupewa bele nawe ni umucuruzi wo muri aka karere ka kamanyura yemeza yuko ubwinshi bw'imisoro itagira ibyemezo basabwa bavanye ibicuruzwa birimo pasiteke n'ubunyobwa mu gihugu cy'u Burundi babijyanye muri kongo bituma binjira mu gihombo kuri frontiere y'u Burundi nayo tukagendayo kurangura ibiashara imisoro yabaye myinshi cyane imisoro ukagura ibintu by'ibihumbi makumyabiri cyangwa makumyabiri atanu ya- y'amarundi ukasora ayandi makumyabiri uyu akazazana 2000 furabu kandi uwundi aje zana bihumbi bibiri kandi undi aje zana bitanu imisoro iri myinshi cyane mu burundi kandi naho uri gusora nda- ndatagise baguhaye ku ruhande rw'abagore bo mu bugarama ho mu gihugu cy'u rwanda bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka twasanze kamanyora nabo bashira imbere ikibazo cy'umupaka ufungwa saa kumi n'ebyiri ndetse no guhohoterwa kwa rimwe na rimwe iyo bageze mu masoko yo muri kongo tugenda twateje amaresepasi twagera mu isoko wajya kubona ukabona umuntu araje ngo itaba hariya mu biro ese nitabe mu biro gukora iki ngo genda ngo urabimenya ari uko shefu akubwiye ibyo ujya gukora rimwe abandi bacuruzi tumaze kumenyana baho muri iryo soko bakamvugira bakavuga ati uyu mumama asanzwe aza muri iri soko afite ibyangombwa bye byuzuye aba yateje ku mupaka ikindi mujya kumubaza mu biro ni igiki bakanjyana ku ngufu bangezayo bakambaza ngo uri umunyarwanda ntinda umunyarwanda zana resepasi nkayibahereza namara kuyibaha ngo ubundi iki si cyo cyangombwa kikwemerera kwinjira mu isoko ababwira hari ikindi cyangombwa cyungirije resepasi ngo hoya ngo twebwe dushaka ikindi cyangombwa kikwemerera kwinjira mu iri soko icyo kintu cyaranyobeye mbereka ko mba nateje bakanga kubyumva bakandekura ari uko ntazi amafaranga ugatanga angahe hari igihe bakwaka n'ibihumbi icumi biterwa n'ukuntu n'uwo uhuye nabo si abagore muri kongo no mu rwanda bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka bahura n'ibibazo muri aka kazi bakora bonyine ahubwo n'abagore bo mu kibitoki bakorera ubucuruzi ku mipaka bahamya yuko kuba hari ibicuruzwa birimo intogi ibitomate ndetse n'imbuto bangirwa kwinjiza mu gihugu cy'u rwanda no muri kongo byatumye imiryango yabo yinjira mu bukene bw'ifaranga aha niyo nkuru marigoreti asaba abayobozi bo mu karere k'ibiyaga bigari gushakira umuti ibibazo abacuruzi baciriritse bahura nabyo ku mipaka abacuruzi bato bato twakagombye kuronka amafaranga yo gutunga umuryango umuntu agatunga abana agatunga n'umutware we ugasanga umuntu arose amafaranga yo gutunga umuryango ariko ubu ngubu ntabwo bigikunda tubayeho nabi cyane icyo mbona ni uko bogabanya bakaraba nimba ibyo bidandazwa atacyo byokwica bakaraba icyokorwa kugira ngo ibyahora biba kera ubu ngubu byongere bihabe kuko turabona yuko turi ko turahomba ntabwo turi ko turabona ingene turi bubeho kubwera ibyo bibazo mu rwego rwo gushakira umuti ibi bibazo abacuruzi baciriritse bambukiranya imipaka mu karere k'ibiyaga bigari bahura nabyo ishyirahamwe rya benevolencia rigenda rihugurira aba bagore uburyo bashobora gushikiriza abayobozi bo muri aka karere ibibazo byabo babinyujije ku maradiyo ndetse n'imikino itandukanye bedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika kamanyura wo mu ntara y'ikivu y'amajyepfo vedaste ngabo arakoze iminsi yose nkano masaha nk'uko mubimenyereye n'ikiganiro c'abanyedini uno munsi mugenzi wacu diane ndonse ari kumwe n'abatumire biwe mu gice ca kabiri bagaruka kuco abanyedini bagona ku gukoresha uburyo butandukanye mu gutandukanya ivyaro reka twongere tumuhe ikaza twibutse abo bari kumwe ego diane nini nahazwe turi kumwe na sheikh haruna nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu burundi turabaramukije baramukije ndamutse abo turi kumwe n'abasana batumviriza twakire na patiri pierre sengiyumva umwe mu bajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze ya bujumbura na mwebwe turabaramukije mwaramutse cyane twakire na muganga deogratias ntukamazina yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara z'abakenyezi akaba anatanga n'inyigisho mu isengero fekabu namwebwe turabaramukije muganga amahoro neza duhaye ikaze n'abatwumviriza ku ijwi rya amerika aho tuza kubandanya ku kiganiro kivuga ku ikoreshwa ry'uburyo bwo gutandukanya hamwe no guhagarika imvyaro nk'inyishu yo kugabanya umurindi w'igwirirana ry'abantu aho indongozi z'amadini n'amasengero zidahuza n'ubuvuzi ku buryo bukwiye gushyirwa imbere mu kugabanya iryo gwirirana mwebwe murongoye amasengero n'amadini mwaravuze ko na mwebwe mwegwa n'ikibazo cy'igwirirana ry'abantu hano mu gihugu ingufu zanyu zihagaze he mu gukinga ingorane zizanwa n'iryo gwirirana ridasanzwe ry'abantu bwa mbere ho umuntu yavuga yuko inyigisho ni iminsi yose kandi n'ukwamiza ko umengo intwaro ibyo ivuga bavuga bati mu byaro mushobora kurera mugajene ariko navuga nti uvuze ngo ubyara abo ushobora kurera iryo jambo abo ushobora kurera hari usanga ritari mu kibanza kibereye uyu munsi aho ushobora kurera umunsi ejo ngasanga ntabishoboye kubarera hari n'uwundi ashobora kubyaramo akamunanira kurera ibyo kandi turabibona uko urashaka kuba ufise uburyo uyu munsi ejo bukagenda ugasigara uza gusaba nico bituma uri kurigisha abantu uko usaba guha babiri canke batatu canke batanu canke icumi nko ukabivuga unayisaba nuko ikoronsa ingene uweza kubabeshaho ariko cane cane dushamo imbere inyigisho kugira ngo abantu bamenye ejo hirya y'ejo umaze kubona ko abantu batangwe gucumitana canke bamwe batanguye kurimira mu mifuko bakaritera ibiharage mu mifuko abandi bagakuranwa umwe avuga ngo jewe ndima ku gatasi undi nzorima ku mpeshi urumva ko hariho ibibazo biriko biraza duteza gutorera umuti natwe mu bintu mu bijyanye no kwemera byose twese kubitorera umuti tukabaha rero izo nyigisho kugira ngo bamenye ico bashobora gutora muri ivyo vyinshi biri imbere yabo ego patiri pierre afite icyo yagira bivugeko hari icyo twebwe tuvuga kuba umuvyeyi w'ibanga ica mbere umuvyeyi w'ibanga ni kuvuga iki nibyo ngira mvuge kuba umubyeyi w'ibanga ni uko ushyira imbere ibintu bine ngiye kuvuga icya mbere ni uko imbere yo kurondera umwana ubanza ukaraba ukwemera kwawe kwemera kwawe kukurekurira iki amugaheza ukarondera uwo mwana twebwe abakatolika ni uko ushaka umwana umurondera muri icyo gihe kibereye utamushaka umwana naho ukaheza ukisonzesha iryo banga ryo kurangura rituma haboneka umwana ubugira kabiri kuba umubyeyi w'ibanga ni uko ubanza ukaraba ibintu umwana azokenera umwana azokenera iki azokenera kuvuzwa azokenera kujanwa kwa muganga umwana azokenera kwiga azokenera ibizomutunga kugira kure ibyo byose umuntu arabanza akabiraba imbere yo kurondera uwo mwana ubugira gatatu kuba umubyeyi w'ibanga ni uko umuntu araba imico y'ahari imico y'ahari nk'ubu twebwe abarundi dufise imico y'uko umuntu agize ubugeni aronka ikibondo aronka umwana umwe babiri canke banga bivanye uko bonyene bavyumvikanye mugabo tugiye mu mico y'ibindi bihugu hari ahantu umwana yahindutse ingorane twebwe rero imico yacu nsi y'umwana si ingorane umwana ni umuhezagiro kandi bica bijana n'ukwemera kwacu hama ubugira kane umuntu icyo aza kuraba amaze kuvuga ukwemera kwiwe araheza agacaraba rero amagara meza y'umukenyezi ibyo byose umuntu aca biraba umuntu agize ati ndonka abana ndonka abana kandi uwo bareze nawe ariko asinzikara mu buzima bica bigorana ibyo byose rero tugiye kubishyira hamwe byose tuba tuvuga duti none imana yategekanije iki icyo imana yategekanije umugore yaramuhaye ibihe byo gusama imbanyi n'ibihe atari byo gusama imbanyi umugabo n'umugore rero ntibicarane binjire mu vy'imana yatunganije hama baheze batore bonyene abana bifuza kwibaruka bisonze ivyo bintu vyose navuze vyo kuba umuvyeyi w'ibanga mbega ko eh, yavuze shehe by'ukuri eh, ivyo byintuze byo kubona navyo minsi niki na patri yabigarutse ko nibaza ko bigoye biragoye kubera uvuze uti aze wice yihangana si wose wobishobora mu bisanzwe rero imana yaremye umugabo n'umugore ishyiraho ibanga ati muze mu- murondoke n'irindi rya kabiri yuko batetse kunezeranwa none iyo umushinga nawe nyine umukenyezi wiwe nigi- babonana igihe cyose ashaka umwana oya barabonana kenshi adahari batashaka ko baronka umwana none ico gihe baca bakora iki kandi umugore ashobora gutwara imbanyi naho rero umuganga atikorera akavuga ati rero imbwiye mubonanye mudashaka umwana koresha ubu buryo uburyo rero nk'uko yavuze ni bwinshi ubwo bw'imico kame ni bwinshi ariko navuze ko benshi batabishobora hanyuma ego ndabunganiye Eh.
Eh, patiri muravuze muti umupfasoni n'umushinga ntahe bakwiye kumvikana ati bakamenya yuko eh, hari igihe nyene badakwiye kurangura amabanga yabubatse kubera yuko ari umukenyezi ashobora kuba ari mu bihe byo gusama imbanyi mbega nk'igihe nk'umugabo ashobora kuboregwa agashobora kuba yanyoye utuyogahama ntibikunde ko ashobora kwihangana ubwo nk'abo ntimushobora kubahanura ko bakwiye ahubwo ku- kuja kuri iyo miti yo kwa muganga murakoze cyane twebwe abakristu turafise amabwirizwa y'imana Ha- hama twebwe abakristu turafise novuga nti indera imana idushirako ku bw'ivy'imana idusaba harimo kwirera rero twebwe abantu b'abakristu tubahamagarira kwirera kugira umuntu abeho nk'uko imana imushaka ni naco gituma muganga kare yatubwiye ati igicumuro kimaze kuza ibintu vyaragoranye imana nayo yacirungika yezu kugira azane urukiza aho ari hagiye igicumuro Eh, ni ukuvuga imana yo nyene ibintu vyayo irazi ingene ibipanga imana twebwe rero uno munsi abantu biga nk'ubu buryo kama turababwira indero babanza kwiha novuga nti kugira wiga ubu buryo kama twebwe twemera twigisha umuntu abanza kwirera wenyene abo bidakundiye kwirera ntiduca tubaheba kuko n'imana ntiyabahevye duca tuguma tubengenga gushika mu gihe bazobitahurira hama bagaheza bakaza ni naco gituma nasaba n'abaganga ahubwo abaganga bodufasha cane kumvisha abo bantu badashaka kugira akigoro mu buzima bashaka ibintu vyoroshe muri vyose nyorohereza gaca agenda kwa muga- muganga umugabo twashwanye shiriramo akanyuzi ntazosubira no kumvyara k'umwana gaca usanga baciye eh, hariho abaca bamwumviriza bakamutuma n'umugabo akaza bakamushiriramo n'umugabo bavyemeye ubwo hariho n'abandi baca baborohereza uko nyene ubuzima bworoshe ariko Twebwe rero kugira ngo ubwo buzima- baragakuramo bakeneye umwana twebwe rero ubwo buzima bworoshe gutyo imana ntabwo yadutumye we yadutumye ubuzima bwo kwigora kugira turangure ico imana ishaka nico imana Mhm.
twebwe yadutumye iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi igitigiri kinini cy'abantu ni abakiriso mbega ubwo buryo abaganga bahanura byaba byiza babwigijeyo hama bakigisha rero ibyo abakiriso basanzwe bitayeho no mu madini numva arico ki- kimwe mu bayisilamu bakashyiraho ubwo buryo kama ubwo buryo kama bwogora abantu bwogora abantu ibyo byo guharura si bose babishoboye ubwa mbere nabo baba babishoboye birabananira kubera umubiri w'umuntu uza urahindagurika uhindaguritse rero ntushobora kumenya naho uhera guharura ugasanga umukenyezi arasamye nk'uko ndabivuga ubwo buryo bu- bwa none dukoresha kwa muganga nibwo mbona by'ukuri bwushobora gufasha rero n'ubwo amashengero avuga ubwo bubundi nk'uko bavuga ngo eh, nubwo imana yemera niba byo kuvyemera nti- kumbure ni ni umuntu wese aba avyumva mwo mu bisanzwe n'ahandi bwiye kuvuga ngo baharure ivyo gukora cane yego Eh, abarongoye amasengero n'amadini mm, mubivuga ko iki kuri ibyo kuko ntimubihurizako hafatwa iki yego nagira nshimire muganga hariho uburyo twita nk'ubwo bw'uruziri kugendereza uruziri ntawe bihuriye no guharura ni umukenyezi yiraba ibiri ko bimubako hama ivyo yabonye ku kwezi kwa mbere agasubira akabibona ukwezi kugira kabiri akabibona ukwezi kugira gatatu ukwezi kugira kane kugira gatanu akamenya ati mbonye iki kimenyetso nico gusama imbanyi mbonye iki kindi sico gusama imbanyi si uguharura rero icyo nagomba ngitange ko umuco gatoya kandi ubu mu burundi mu madiyoseze yose bari ko babyigisha ukeneye kuja kubiraba araheza asimbe bamurangire aho bariko babyigishiriza yego ndababazi Eh, urakoze ndashaka nongere nawe kuri ico kuko imana yaduhaye ubwenge nk'abantu dutandukanye n'ibiko kugira ngo tubukoreshe ego mu gutera dusozera ikiganiro uh, muganga deo yavuze ati muremera yuko abaganga ah, bafise ubwenge buva ku mana mbega muhitamo kwizera ivyo mu- mu- ah, byo mu isengero byo muvuga yuko biva ku mana hama ivy'abaganga navyo bikagera ahantu ntibironke ikibanza byinjiramo ni kuvuga uno munsi muhitamo kwizera ibyanyu ivyo ijambo ry'imana rivuga canke ivy'abaganga iby'abaganga bifatiye ku mana nabyo nyine kuko muganga dewe yavuze ati ubwo buryo kama bufise igitigiri kinini cy'abantu babusamirako kandi kwisuzuma bobo ntibi- ntibizeye abantu ubwabo ko bashobora kwisuzuma njyewe notanga akaroro gatonya cyane rwose imana yaraduhaye mu bwenge ubushobozi bwo gukora ibigwanisho mugabo urabye nyine abantu bakoresha ibigwanisho ntuvuga ngo nuko imana yaduha ubushobozi bwo gukora- cyangwa ubwenge bwo gukora igwanisho ugasanga ugiye kwica umuntu muri kumwe ibyo ni ibintu nk'uko umuti umuti uvura no kwica urica jewe mu byo ni- nizi ibintu bi- bi- bita shimi Ugiye mu mujyanye wa kubushakashatsi ukavangavanga ibintu hari ibyo ushobora guterateranya ukaba umuti wo kuvura malariya muga ushobora kubiterateranya bikaba byo kwica kandi umuntu ni ukuvuga ko n'ubuganga turabushigikira kuko umuntu agwaye nitumeze hari abandi mu kwemera ko bavuga ngo ngo ntutange amaraso ntujye kwa muganga ntugira gute ngo ntunywe imiti ntibirimo kuko imana yabahaye ubwo bushobozi kugira ngo bashobore gufasha abantu kugira ngo babungabunge amagara yabo mugabo hariho rero n'ibindi bimwe bimwe tutaheza ngo tuce turekerana kuko abaganga imana yabahaye ubwo bushobozi cyangwa ubwenge Mm.
tutaheza ngo tuce tubikurikira kuko Iyo miti- imana ibahaye iyo miti misanzu ntiyica ntushobora mu miti yica ngo yakoze ngo yica abantu oya ni imiti yakozwe nk'uko hakozwe imiti ya malaria nk'uko hakozwe amantibiyotike nk'uko hakozwe ibi ni imiti yasuzumwe neza cyane nicyo gituma yashyizwe ku isoko mpuzamakungu kugira ngo abaganga bayikoreshe nta muti ujaho n'umwe atawusuzumye ngo arabe ingaruka mbi zawo barashobora igihe kanaka bakabona ati abati bawufashe kumbura hari ikibazo bakawukurako igihe ikihari babona ko imeze neza Oya, urantunga muganga ico tutumvikana iko sico kuvuga ko umuti ukiza ushobora no kuyica nk'ubu uyu muganga ubwiye umuntu uti kinine ica- wa muti uvura malariya urafata iki- ibinini bitatu ku munsi canke kimwe kuma inyuma y'amasaha umunani ufashe bine mu gihe kimwe umuntu ashaka guca agirako urumva niko- niko- niko- nico nashatse kuvuga mu- muri iyo Abayumviriza ntumbero impanuro.
Eh, ni muri iyo ntumbero Ego.
ujya muti nyene ukiza uwufashe mu- mu mu- mu bundi buryo ushaka kukwica ari wo nyene ukora zigaye kurikura gukiza ubuvuzi ntibubuza iyo miti i- i- ubwo buryo kama ariko kandi kongerezamwo n'ubwo buryo jeno vuga nti hari ibihugu byinshi bahisemo uh, gushira imbere ubwo buryo kama nko mu gihugu cya ire morisi ubwo buryo kama barabwigisha cyane kandi ku rugero rwo hejuru cyane kandi na leta ikabashigikira twebwe rero ikintu twosaba ngaha mu burundi ni uko leta ababifisemo ijambo bodufasha ubwo buryo kama bukigishwa cyane bakadufasha kubuha inguvu ntibabandanye bavuga ngo ntacyo bumaze ngo nta buhari kandi tubona abantu bari kubabwiga kandi bufitiye akamaro kandi tubona n'abaganga bari kubabwiga bufitiye akamaro rero tubuhe ikibanza cyabwo hama ubwo bundi buryo buva ku bushakashatsi twe tubwita mbere uburyo bw'ubuhingurano abantu ntihaba hariho mu burundi abantu batemera ico imana ibabwira bakabukenera nabo kumbura umuntu yobareka batemera ico imana ibabwira mugabo twebwe nk'abemera imana icyo dushira imbere ni uko haranguka umugambi w'imana Mm.
ku kijanye naco n'ubwenge imana yaduhaye imana niyo yaduhaye ubwenge tubukoresha abaganga ubwenge babufise kuko imana yabubahaye Ego.
ibubatse ubunyene ntaco busubira gukora nabo nyene badufashe kugira umugambi w'imana uranguke cyane mbere yuko haranguka umu- umugambi umuntu yiyumvira we ku ruhande rwiwe dushira Ego.
imbere ico imana idusaba Mm, reka duhe ijambo muganga tuzogaruka kuri ico kiyago rero tubandanye tukinoganza dushimire Diane Ndonse n'abatumire biwe bari bari kumwe ah, bakaba bariko baragaruka kuco indongozi z'amadini zigona ku buryo butandukanye bwo gutandukanya imvyaro nuko rero Innocent Kimenyi yegeranije amajwi hamwe na Engineer Joe yashikanye ahiwanyu bifatikanije na Joe Diane nahaze twari kumwe kuri micro tubifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugire umunsi mwiza masaha ari imbere muze gukurikira ibiganiro bitandukanye by'ijwi rya Amerika muri vyo hariho ikiganiro muri isanga mukurikira kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe gihe c'isaha cumi na zibiri haza kuba hari amakuru avugwa mu Burundi gihe c'isaha imwe n'igice na haza kuba hari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika mururanirwe